iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mudusange no kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ndabasuhuje mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma mu burundi abantu cumi na babiri bishwe n'imyuzure abandi makumyabiri barakomereka nyuma y'imvura y'umuhindo yaguye ku munsi w'ejo imvura ibaye nyinshi aca yiruka aregwa ubyura umugore n'abana bari baryamye mu nzu barababwira ati ngaho byuka muratewe byuka ngaho ntibayumva ngo acatangura gutora amabuye rero atera ku mabati kugira yumve ko bumva abona na nyine imvura ibaye nyinshi aca ariruka asubira inyuma baciye batwaga uko bari babiri na nyina wabo
uwo ni umwe mu babonye imwe mu miryango itembanwa avuga uko byagenze hagati aho leta y'uburundi yo irarwana no gukura abaturage mu turere tumerewe nabi kurusha utundi bivanye n'abari mu turere tugera bogerageza bakahigirwa kure muri uyu mwanya tutarabona ingene igicu kimeze kandi tutaraheza gusubira gusubiza ayo mazi mu nzira yayo
uwo nawe ni minisitiri w'umutekano no gukinga ibiza mu burundi alegiyome amakuru yacu reka tuyahere mu burundi nk'uko nari maze kubibabwira imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yahitanye abantu cumi na babiri ikomeretsa abandi barenga makumyabiri inasenya inzu zigera kuri makumyabiri mu majyaruguru ya bujumbura iyi mibare ni itangwa na polisi y'uburundi ikanemeza ko ikiri y'agateganyo mugenzi wacu eloge willy kaneza nibyo atubwira abanyagihugu ba mu makaritsiye y'interekwa na nyabagereye muri zone kamenge mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura baraye batewe n'imyuzura iyo myuzura yunyuwe n'akuzi cari gaca muri ako karere karuzuye kanengesera bitewe n'amazi menshi yaje ava mu mitumba ihanamiye umugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi ako kuzi kasenyeranije gahitana amabuye ibiti n'ayandi masuri kirenza abantu n'ibintu abategetsi batari bake harimo umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa n'umushikiranganji ajejwe umutekano arenga yome bunyoni bazindutse kuraba ivyaraye bibaye bwana bunyoni yatanze ibitigiri vy'imfatakibanza vy'abantu bahasize ubuzima hakaba hamaze kubonekana abahasize ubuzima cumi na babiri ahanini harimwo abana n'abantu bafise imyaka yisumbuye hanyuma hakaba hari n'abarenga mirongo itatu bakomeretse bariko baravurwa kandi turizigiye yuko abashoboye gutabarwa bose batarahasiga ubuzima baza gushobora gukira turavye uko bariko barabitaho turavye rero ibyabaye ni ibijanye n'ibihe by'ihinduka ihinduka ry'ibihe turimwo aho imvura nk'uko bari barabimenyesheje abahinga yuko izogwa ari nyinshi yaguye ari nyinshi hanyuma imigende imwe imwe yaritekanije gutwara amazi ikarengerwa muri iyo migende harimo cari uwabiri iruhande y'uwo mugezi aratubwira uko yatanguye kumva ku ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira uw'imana ritari rimeze nk'ayandi hari saa kumi z'ijoro niho kubera tubwo amazi yadutse turi mu nzu turyamye ndetse dushya turabyuka tubyutse tutora abandi bana nyine tuvukana ndavuga ati reka tubasohore hanze hama dusohoke dusohore ibintu dusohotse rero tuko turatembera ngaha turabe ukuntu byifashe tuca tuja nyene ahantu ngaho inyuma nyene hari kotire ngaha tubona abamere babiri bari gusa nyene ego twababonye kubera tuca turabafasha turabahereza ibikenewe barambara baca barabatwara no kwa muganga hari saa kumi z'ijoro imvura yatanguye kugwa jene natanguye kuyumva saa cenda kubera jene ari ndyamye amazi niyo yamvyuye amazi yabaye menshi nyene tuko turasumba ibintu nyene dukurayo ivyondo nyene tubisora hanze turashima gusa imana kubera je tukiri bazima nta kundi ayo mahirwe hari abatayabonye nk'uko vyiganwa n'umukenyezi yabuze ababanyi biwe babiri yatanguye kubona imvura ibaye nyinshi aca yiruka aregwa uvyura umugore n'abana bari baryamye mu nzu arahamagara baranka kwitaba arababwira ati ngaho vyuka muratewe vyuka ngaho ntibayumva ngo acatangura gutora amabuye rero atera ku mabati kugira yumve ko bumva abona na nyene imvura ibaye nyinshi aca ariruka asubira inyuma baciye batwaga uko bari babiri na nyina wabo mu kurindira ko haboneka inyishirama yo kwirinda ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe umushiranganje bunyoni ahanura abanyagihugu kwimuka mu turere tubangamiwe anasigura ko batagira aho baja hariko hategurwa uburaro bw'imfatakibanza boba barashizwemwo bivanye n'abari mu turere tugeramiwe bogerageza bakahigirwa kure muri uyu mwanya tutarabona ingene igicu kimeze kandi tutaraheza gusubira gusubiza ayo mazi mu nzira yayo ikindi twabwira bene igihugu ni uko bogerageza gufatana mu nda no gufashanya ababijejwe muri leta bari ngaha kandi bari bararaba ibikenewe byose kugira ngo babikore abahana indaro bahana indaro abaza kubura aho barara nabo turategekanya yuko hashobora kuba eh, ahantu hashigwa eh, uburaro bw'imfatakibanza kugira ngo eh, ntihagire usinzikara gusa ibiharuro biracakorwa hariho amazu inkukura yahitanye igitigiri cyayo kiraza kumenyekana mu nyuma mu ijoro ryo kuwa kane rishyira uwa gatanu imyuzura yari yakomerekeje abantu yongera ibomora amazu muri zone ya buterere mu buraruko bwa bujumbura nyene nayo mu ijoro ryo ku itariki ya gatanu ishiri ya gatandatu ku kwezi abantu mirongo ibiri n'indwi barahitanywe n'imisozi yishitse bitewe n'imvura y'isegenya ku mitumba itatu ya komine mugina intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi abandi bantu icenda baburiwe irengero imiryango irenga ijana ikaba yateshejwe izayo imirima myinshi nayo irononekara mu gihe abahuye n'ayo makuba bagisaba kuronswa aho baba barimuriwe n'imfashanyo ahanini zigizwe n'imfungurwa abanyeshuri bagera ku majana atatu na cumi n'ubu ntibasubira kuja ku masomero eroje urika neza ijwi rya amerika
urakoze loje turaguma ku makuru y'aho ngaho mu burundi aho amashyirahamwe atanu yigenga yo muri icyo gihugu yatsinzwe urubanza yari yararezemo leta y'u burundi mu rukiko rukuru rw'umuryango wa afurika w'uburasirazuba ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yari yareze avuga ko icyemezo cyo kuyabuza gukorera mu burundi cyaciye ukubiri n'amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga ariko urukiko rwifashishije amategeko agenderwaho mu burundi gukiza urwo rubanza leta y'u Burundi yashimiye umwanzuro w'urukiko mu gihe ayo mashyirahamwe avuga ko agiye kujuririra icyemezo cyarwo Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira amashirahamwe yigenga arabwa n'ingingo ya sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko igisata cayo ca mbere n'atanu ni ya prodehash forsk fokode akate burundi na rcp mu mpfunyapfunyo y'igifaransa ayo amaze gufutwa na leta y'uburundi yahisemo guhunga igihugu acayitura iyo sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac kugira ngo iyatunganirize mu gufutwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu bwayagirije ko yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu rubanza rwari rumaze imyaka itatu ruburanishirizwa muri EAC ayo mashirahamwe yasigura ko yafutswe n'utarabifitiye ububasha kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganji w'ubutungane yoyo yemeza ko yariko arahanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu kubahamagarira kwiyamiriza ikirengo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ingingo yafashwe na sentare ya eac ivuga ko ifutwa ry'ayo mashirahamwe ritahonyanze amategeko y'igihugu n'ay'uwo muryango eac metre nestor kayobera aburanira leta y'u burundi arashima iyo ngingo ni urubanza rujanye n'amashirahamwe ategamirisha vya politike yafutswe n'ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu n'ishangwe bita force akat aprodh fokode hamwe n'ishangwe bita rcp iyo sentare yaraye yerekanye yuko ico abashingamanza ba leta bavuga ko ari co yuko ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu ari ingingo itahonyanga itegeko na rimwe ryaba itegeko rigenga amashirahamwe atahana ivyiciro vya politike ryaba n'itegeko rigenga umuryango wa afurika y'ubuseruko yamara abunganira ayo mashirahamwe bobo barahakana ivyo bagirizwa bakavuga mbere ko iyo ngingo itabanyuze metre janvier bigirimana ni umwe muri bo e, ni ingingo yadutangaje cane e, kuko e, ni urubanza twari twatuye iyo sentare ku bijanye n'amashyirahamwe yafuswe hahonyanzwe amategeko y'u Burundi hahonyanzwe kandi n'amategeko agenga umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko cyane cyane ku gisata kijanye n'ivy'uburenganzira bw'abantu hamwe n'ivy'intwaro ibereye kuko mu mategeko yagenga amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike uburyo bubiri bwonyene bwategekanywa bwari uko amashirahamwe ashobora gufutwa bivuye ku nama ya bose y'abagize aya mashirahamwe canke bivuye ku ngingo y'ubutungane ntitwatahuye na gatoya ingenerero iyo sentare itavuye ngo ibone yuko ayo mategeko atandukanye yaba ay'igihugu yaba ay'umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yahonyanzwe avuga ko bazokunguruza urubanza mu gihe ubutungane bw'uburundi busanzwe budashobora gutunganiriza abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i burundi nta kindi twokora turi gusubira gusaba ko iyo sentare mu gisata cayo c'iyungururizo isubira ikihweza imburano zacu ikihweza urubanza rwacu maze ikabona yuko igisata ca mbere caciye urubanza nabi mwe n'izi manza kiba gihambaye kindi kuri twebwe ni uko kaba kajya ubwira amakungu tutibagiye akarere amabi ariko arakorerwa abarundi amabi ariko arakorerwa amashyirahamwe yigenga n'abandi bahanira hagati y'akazana muntu reka mbere muri rusange abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi cyane cyane ko ayo masentare usanga n'abayakoramwo eh, baba ari abantu barungikwa n'amareta ugasanga hariho imanza zimwe zimwe bashobora gutinya eh, kuvuga yuko leta yatsinzwe Eh, mwene ibyo rero bituma Eh, n'iyo eh, abategetsi b'i Burundi bariko eh, baratera induru ngo batsinze imanza canke ibindi ivyo twe ntibiduca intege na gatoya kuva ubu leta isaba amakungu kudaha agaciro ibishyikirizwa n'ayo mashyirahamwe ayo nayo nka yose yimuriye ibikorwa byayo hanze y'igihugu akora cyane cyane amaraporo y'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu hamwe n'ishami mpuzamakungu oni cyangwa sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi pierre clave niyo nkuru ku bwijwi ry'amerika urakoze claver ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba muri amerika riravuga ko rihagurukiye no gufatanya n'ibigo by'uburezi byo muri leta makumyabiri n'ebyiri zo muri iki gihugu bakomokamo gutsura ireme ry'uburezi mu rwanda ibyo barabivu- biravugwa na john yves musine ukuriye iryo shyirahamwe mu kiganiro twagiranye ku byerekeye imyanzuro y'inama y'umushyikirano ya cumi na karindwi yashoje imirimo yayo mu mpera z'icyumweru turangije mu byo kuri twe ah, twifuza ah, hari ikijyanye ah, n'ishoramari ubushakashatsi ah, bwa Mackenzie Institute bugaragaza ko ishoramari ry'abanyatwe rero tukavuga duti rero ah, hari amahirwe menshi ari muri iki gihugu cya amerika mu ishoramari ah, twagera bibiri na zibiri turebera hamwe mbese n'ayahe mahirwe ahari kugira ngo ah, dushishikarize ah, ishoramari ah, kureba uko ah, ryashora imari mu rwanda icya kabiri twohereje intumwa zacu ni uko ah, dushaka ko twateza imbere ah, gahunda ya visit rwanda hano muri amerika mu buryo bugaragara tukaba rero bw'imikoranire tukareba uko twateza imbere igikorwa cya visit rwanda hano muri amerika ahantu hose abanyarwanda ah, bari icya gatatu nacyo ah, twasabye intumwa zacu kurebera hamwe ni ikijyanye na made in rwanda dushaka rero kureba ukuntu ah, nk'abanyarwanda batuye muri iki gihugu ah, batworohereza mu buryo ah, bwo kureba ukuntu twakorana na private sector federation kugira ngo igikorwa cya ah, made in rwanda nacyo tukizamure mu buryo bugaragara icya kane ni ikijyanye n'ireme ry'uburezi tuzi ko ah, ireme ry'uburezi ari umusingi ukomeye mu kubaka igihugu tukaba rero ah, dushaka kurebera hamwe ukuntu twakorana n'inzego za leta mu buryo twateza ireme ry'uburezi haba mu rwego rwa univerisite cyangwa amashuri abanza kugira ngo niba hari icyo ah, twagira akamaro igihugu tukaba twagikora muri rusange ni ibyo ngibyo ah, naho ibindi ah, ni ibisanzwe tumaze igihe dukora ari uguteza imbere uruhare rw'umwari n'umutegarugori hamwe n'urubyiruko mu kubaka igihugu
muri izo ngingo enye uvuze hari ibyo mwaba mwaratangiye gukora ubu ngubu umuntu yavuga ko biri mu nzira byatangiye gukorwa
muri izo ngingo enye hari ibyo tumaze igihe dukora ku giti cyacu nk'abanyarwanda ah, nka visit rwanda ah, ku rwego rw'intara ya gatandatu ah, tugerageza kwegera inshuti ah, z'abanyamerika haba ah, mu mashuri haba ah, muri za business sector tubakangurira kujya mu rwanda Ah, icya kabiri ni uko tumaze igihe tugaragariza ishoramari ko ah, u rwanda ari igihugu kigendera ku murongo kandi umuntu ashoye imari ko bishobora kumubyara umusaruro ugaragara kandi ko u rwanda ari irembo ah, mu mu karere kacu ah, ndetse mu minsi ishize mwabonye ko n'igihugu cya kongo cyasabye ko cyajya mu muryango wa east african ubwo rero ni ukuvuga ko isoko rizaba ryagutse ku ishoramari rero ubu naho baboneraho ah, market nini igaragara kugira ngo ibyo bakora babe babigeraho ni muri rusange nibyo tumaze kugeraho ariko ibindi nka ireme ry'uburezi mu minsi ishize mwumvise ko iniverisite ya indiana university yatangiye kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda bakaba bamaze hafi y'amezi atatu nka arasiye ya indianapolis twakoze imikoranire hagati yacu na iniverisite ya indiana kugira ngo duteze imbere ururimi rw'ikinyarwanda ruvugwa hafi n'abasaga miliyoni mirongo itatu mu karere binadufashe no guteza imbere umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo n'abana bavukiye hano muri amerika batazi ikinyarwanda bagire amahirwe yo kwiga ururimi rw'ikinyarwanda kandi muri ibyo ngibyo hanavuyemo n'imikoranire hagati ya iniverisite y'u rwanda hamwe na iniverisite ya indiyana tukaba rero twumva no muri izo siteti zose turimo ko ayo mahirwe ashoboka kugira ngo duteze imbere ireme ry'uburezi mu gihugu cy'u rwanda
ive musine ukuriye ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba muri amerika twavuganaga mu kanya mu gihe kitagera ku mezi atandatu uburundi burateganya kugira amatora y'umukuru w'igihugu aya matora harimo arategurwa mu gihe mu gihugu havugwa umwuka wa politiki utameze neza hakomeje wakomeje rero ibyo bamwe babona nko kutihanganirana ku bantu batumva ibintu kimwe mugenzi wacu diane ninazwe yavuganye na Javier Fikiri wigeze kuba ikigera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu Burundi uyu kandi yigeze kuba perezida wa sena ni n'umwe mu barwanashyaka ba CNDD-FDD bamaganye rugikubita indi manda ya perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umva uko asobanura iby'iki kibazo uko ndabibona ni uko ibijyanye n'ingene Burundi bwifashe uno munsi ni ibintu bisanzwe biranga ibihugu bifite ingorane mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'imibano ndetse noneho no mu by'imigenderanire n'amakungu naho abategetsi b'ubu badashaka kubyemera mu mvugo baza barabihakana uruhagarara rwadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko n'ubu rugihanze abarundi rwarasize uburundi n'abarundi mw'imvune niniya cyane mu bijyanye n'ibyo bisatane ko ndavuga by'ubutunzi reka n'ibindi bisata umuntu ntiyorinda kurondera ikimuri cyo gusesa byerekana ibyo ndiko ndavuga nk'akarorero ubutunzi bw'abanyagihugu n'igihugu byaragabanutse cyane igihugu kirabuze amahera y'agaciro urwaruka ubu ruri mu iheburo kuko ntirubona iyo rujya n'iyo ruva cyane cyane ku bijyanye n'uko rudashobora kuronka akazi reka ndetse noneho n'uburyo rwaruka ruri kururigishwa ubwo buryo bwarasubiye inyuma rwose rero indongozi z'uburundi cyangwa abategetsi b'uburundi bari bakwiye ahubwo gushyira umwete bakemera yuko byabagoye cyane cyane rero bakareka gufatira abanyagihugu amaboko umugongo babazirikira mu nzira idashika bababuza umwidegemvyo kugira ngo ivyo amategeko yabaha ku burenganzira bashobore kubironka aho naho muri ivyo birekurwa n'amategeko kandi biranga umwidegemvyo w'abenegihugu nko kwishyira n'ukwizana mu gihe abantu bariko barashyiraho inzego bariko barubaka ibya demokarasi cyane cyane mu kugira ngo bashobore kuja mu matora adakumira amatora atunganijwe neza muravuze ibitari bike mufatira ko mu kuvuga ko uko bimeze atari kwiza kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubirabye ugeranije n'ingene byari bimeze bigitangura aho mwafatiye ku co byavuye ko kuri manda yindi ya perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza ndetse mwari no muri leta yiwe nta ntambwe mubona irategwa kuva ico gihe uko umuntu abibona uno munsi abarundi baguma bijiriwe byerekana yuko nk'uko rero ndabivuga ikiringo cabaye intambamyi niniya cyane ku burundi n'abarundi bigaragazwa n'ivyo reko ndavuga ibiharuro biravyerekana igiye kuraba ingene banki y'isi yose cyangwa izindi nzego zikomakomeye ku isi iyo ziriko ziragira urutonde rw'ibihugu mu bijanye n'umutekano mu bijanye n'ubutunzi mu bijanye n'agateka kazina muntu Burundi muzosanga buri inyuma ariko rero buraza imbere iyo bahageze ibintu bijyanye no kunyuruza no kurya igiturire burundu usanga buri imbere ibyo rero biragaragaza yuko no kuri iki kiringo cyasubije inyuma cyane Burundi n'abarundi mu kanya mwari muvuze gato ibyerekeye amatora muri ico gihugu c'u Burundi hari amanama atandukanye yagiye araba mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi kandi namwe bwe murimwo muri urwo runani izina ryanyu ryari ryaravuzwe mu bari bavugwa ko biteguriye gutahuka mu gihugu c'u Burundi ayo makuru yariyo canke byari bimeze gute byarigeze kuvugwa hari mu kwezi k'umunani no mu ntango z'ukw'icenda burya igisinzikaje cyane abarundi uno munsi ni ubwoba bamwe bafitaniye n'abandi twebwe rero tube twashyize ubwoba kireka tugende tufatikanye n'abandi kugira ngo twubake igihugu cacu mugabo twasanze abari ku butegetsi ahubwo bafise ubwoba burenze mwarabonye yuko abatavuga rumwe na leta bagiye baratotezwa barangazwa hari impunzi zizaba hafi igice c'umuriyoni ziri hanze harimo indongozi z'abarongoye imigambwe barongoye amashirahamwe yigenga bari barongoye amaradiyo yigenga abo bose barahunze abandi barishyuye uburundi ibyo rero nizo ntambamyi nyamukuru bihagaze yuko uri ku butegetsi afise ubwoba bw'uko abatari ku butegetsi bamusita utari ku butegetsi nawe afise ubwoba bw'uko abari ku butegetsi bamugirira nabi ndetse no ku mwaka ubuzima bakaba umwaka ubuzima ni zero nzira ntambamye bwatumye n'ibyo biganiro bidashika nk'uko twe twari tubyifuza kugira ngo gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi muri make rero mwebwe ntimuri mu bazotahuka kwitabira ayo matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ikiringo nibaza yuko cy'ubutahuka noneho n'ubwo byoba byonashobotse noneho murabona ko byahagaze abiyandikisha bamaze kwiyandikisha none nk'ubu tuyandikije mu bazotora mumvayo batashe gukora iki nta no gushaka ko abari ku butegetsi bafise na toya kuko ibiganiro byarahagaze ikimenyamenya icyegeranyo umuhuza w'abarundi yari yashyikirije ariwe leta yari yatumye barakimuteye baca barabihagarika ubwo nyine hanyuma muri urwo runani senarede naho nyine nubwo mutaruvugira mu rurimwo hariho byinshi biriko biratuma abantu bazazanigwa bakavuga bati none senarede uba izorungika abanywanyi bayo bagataha muri ayo matora urunani senarede ruzokwitabira ayo matora canke urunani senarede rugizwe n'imigambwe hamwe n'abandi bahukiyemo batari mu migambwe mugabo n'abone bafite ibyiyumviro basangiye bisa nk'uko bari mu mugambwe wabo aho rero muri urwo runani erega hasanzwe hariho abanywanyi ba senarede bari mu burundi ntibisanzwe yuko baheza bakaja mu matora bakagerageza gusitana kuko kugira ngo hagire igihinduka mu bya demokarasi bisaba inguvu zininiya cyane mu bihugu cyane cyane biranga abo basanzwe bari mu burundi yuko bogira inguvu kugira ngo intwaro y'uburundi ibe nziza tukivuga kuri ibyo nyine by'amatora mwari ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mwagiye mudedeshwa amabanga atari make harimwo ayo kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi harimwo ayo kuyobora inama nkenguzamateka y'u Burundi ivy'umugambwe CNDD-FDD nubwo mutaki urimwo mwarabikurikiranye murabizi mwari muzi ngene uwo mugambwe wari utunganijwe abenshi bariyumvira bati mbega umukuru w'igihugu c'u Burundi azokwitoza canke ntaritoza narijya uwo mugambwe utaratanga umukandida wayo gushika ino saha muri mubemera ko atazo gusubira kwitoza ivyo novuga ko tuzovyemera tubibonye kuko ubwa mbere hashobora kuba havuzwe ibintu mugabo mu nyuma bigahinduka byumvikana yuko rero ntawosya bwose kandi noneho kutitoza ni kimwe kugira ngo habe by'ukuri ihinduka mu ntwaro kugira ngo uburundi burongogwe neza icyo n'ikindi ntibaza ko abarundi bo boshira cyane cyane amaso mbega zohava cyangwa ntazohava ntukumenga ntashobora wenyine kwisubiriza n'ushobora kubandanya ibyo yahora akora icyo nico ntabwo nyamukuru cyo kuraba yuko by'ukuri hariho ihinduka nyezina rishobora kuba iryo naryo ryoshoboye kuba iyo amatora aba yobaye mu mwidegemvyo ni nk'uko nari ndabivuga ivyo nabyo byari kuva mu biganiro byugururiye bose abashobora kugira uruhara muri ayo matora bose bagashobora kurekurirwa bakaronka uburenganzira bahabwa n'amategeko kuja muri ayo matora ariko nk'uko bigaragara murabona yuko umugambo uri ku butegetsi uri kuranigana kugira ngo ugume wiziziye urubuga rwa politike cyane cyane mu kugara inzira z'abo batavuga rumwe ibyo nabyo bigaragara kandi mu itotezwa ihame ririko riraba ry'abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi ibyo byose ni ibimenyetso bibi cyane byerekana yuko aya matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ateye amakenga ateye amakenga nubwo yuko rero sindaba ngo mbega hazoba hari inde ni ukuraba by'ukuri mbega hazoba by'ukuri ihinduka uvuye muri ayo matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ryoha ugwizere abarundi ko bagiye kuva mu njyane zabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bakava mu ngorane bijyanye by'ubutunzi bya politike uburundi bugasubira bukagira izina ryiza mu makungu bukizerwa n'amakungu bukagira imigenderanire myiza n'ibihugu byose bibanyi ni ikintu icyo gihe ndaza ishinga gusumba kuraba mbega naka niba hava cyane azohaguma ayo matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri muri make murabona azoshoboka nimba azoshoboka muyarindiriye mwiki icyo umuntu abona dufatiye kuri ko biraba uno munsi nta mwidegemvyo uzoba uri muri ayo matora twabibonye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani baza kwemeza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro igitsure cyariho no gukoresha igikenye bivuye ku mugambi ku butegetsi n'abarongoye igihugu twabonye yuko abarundi batari umwidegemvyo kugira ngo bashobore gutora nk'uko umutima wabyumvira no muri aya matora rero uko umuntu ariko arabibona uno munsi iterabwoba rihari mu banyagihugu ubwoba buhari mu banyagihugu biraduha amakenga tukabona ko amatora afise kutagenda neza ibintu bibananje uko biriko biragenda uno munsi igikwiye gukorwa n'impande zose haba impande z'abanyepolitike batari ku rubuga haba ku mpande z'abari ku rubuga ku bwanyu nk'abakurikiraniye hagufi ubuzima bw'uburundi bwa politike musanga coba nk'icayi bimwe bimwe mu byari gutuma haba amatora meza bisa nk'ibiriko birarenganwa bisa nk'ibiriko biribagirwa byari ibyo biganiro byari kuba hagati ya leta y'u Burundi n'abo basanzwe batavuga rumwe bose cyane cyane abahunze ariko leta y'u Burundi n'abayirongoye ntibabibonye gutyo nta gushaka babishyizemo ibyo rero bigaca byerekana ko umugambwe uri ku butegetsi budashaka na gatoya ko abarundi bishyira bakigana mu bijyanye na politiki icyari gufasha kugira ngo amatora abe meza ni uko abarundi bose boshobora kwidegenza muri ayo matora icyo cyonyine nicyo cyoshobora gutuma abarundi bagira ubwizere bakuye muri ayo matora y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri ariko uko biri uno munsi amakenga ni maniniya cyane kandi afise icyo afatiyeko aha rero abarundi bose n'amakungu boguma bashinga ijisho ku kintu cyose coshobora gufasha yuko abarundi nubwo hariho abamaze gukumirwa kuko hari abamaze gukumirwa n'imiburiburi ababifitiye uburenganzira ko bashobora kujya mu matora bafashwe kumwe ku bijyanye n'umutekano bashobora kwidegembya bashobora kuyacungira no mu bihugu byose amatora atunganijwe atamashyirahamwe yigenga ariko arafasha kuyacungera atamaradiyo yigenga ariko arafasha kugira ngo baze barafasha abanyagihugu kumenya ingene ibintu biriko biratumbera ayo matora ntashobora kuba ku mugaragaro gabriel rufike wigeze kuba visi perezida wa kabiri mu burundi turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi dushimire santos na fasire bafashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na jeff mutagoma muramukeho